Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe kuri mikro muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kwashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya tukayahera kuyagezeho irya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana
mwaramutse diane mwaramutse abaduteze amatwi turayahera mu karere k'ibiyaga binini umutegetsi wo mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu ejo ku munsi w'imana yaragirije umuhari M23 urwanira muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuba ari wo utera abasirikare ba onu bari mu buseruko bw'icyo gihugu iri tangazo ryashyikirijwe n'umufasha w'umunyamabanga mukuru wa onu bintu keita rije inyuma y'aho igisirikare cya rdc gitanguriye ibitero kuri uyu muhari ku munsi wa kane keita yavuze ko m23 wateye abasirikare ba leta hamwe n'aba monusco bari kubungabunga amahoro muri ico gihugu abanyagihugu bo mu gisagara ca goma ni mu ntara ya kivu y'uburaruko bo bavuze ko monusco yakoresheje za kajugujugu muri uko kugwana n'abo baroberi itangazo ryasohowe na M23 naryo ryavuze ko abagwanyi babo birukanye inteko za leta zihungira mu ikambi ya MONUSCO MONUSCO bica bica bituma abasirikare ba ONU nabo binjira muri urwo rugamba umuhari M23 wongeye gutanguza ibitero mu ntango z'uyu mwaka wagiriza leta ya Kongo kuba yarananiwe kubahiriza amasezerano yo mu bihumbi bibiri n'icenda yasaba abo ko abo bagwanyi bo kwinjizwa mu gisirikare cy'igihugu muri afurika kandi perezida wa senegale makisale ejo ku munsi w'imana yavuze ko azogendera igihugu cy'uburusiya na ukraine mu bihe bya vuba ku izina ry'ubumwe bwa afurika arongoye muri iki kiringo uru rugendo rwari kuba ku itariki ya cumi n'umunani z'uku kwezi kwa gatanu ariko ntibyakunze ku mvo z'amatariki atamworohereje biba ngombwa ko hashingwa iyindi tariki yavuze ko yahawe uburenganzira n'uwo muryango kugira urwo rugendo rube kandi ko n'uburusiya bwamurungikiye ubutumire perezida makisari yavuze kandi ko ubumwe bwa afurika bwemeye kuzoshyira hamwe abaperezida bari muri uyo muryango wa afurika bifuza kuzoganira na perezida wa ukraine volodimire zelenski yavuze ko n'ibi bizokogwa mu ndwi ziri imbere ugutera ikirere k'uburusiya kwatumye umugabane wa afurika winjira mu bibazo by'ubutunzi ibiciro by'ibiterwa nk'ingano biraduga ndetse n'ibiciro by'ibitoro ibi byatumye abanyafurika batabona kumwe iyo ntambara mu ntango z'ukwezi kwa gatatu senegal yahisemo kutagira icivuze mu itora ryatunganijwe na oni ryasaba ibihugu gusaba uburusiya kuva mu gihugu cya ukraine kuri afurika kandi abasirikare batembagaje ubutegetsi muri gine barasubiye kwemerera alpha konde yahoze ari perezida w'icyo gihugu kuva mu gihugu itangazo ryasohowe n'abasirikare baramutswa ubutegetsi muri icyo gihugu rivuga ko alpha konde yahawe uruhushya rwo kuva mu gihugu kugira aje kwivuriza hanze iryo tangazo ntiritomora ariko igihugu agiyemwo ndetse n'igihe azomara hanze ntirinavuga icyo agwaye gusa ryumvikanisha ko arekuriwe gusohoka igihugu kugira aje kwisuzumisha ku baganga batandukanye alpha konde w'imyaka mirongo umunani n'ine afise dosiye mu butungane bumwagiriza ubwicanyi guhohotera kiremwa muntu no kunyuruza abantu batandukanye we n'abandi bategetsi bagera kuri mirongo itatu bahora muri leta yiwe ubutungane bwari bwavuze ko batemerewe kurenga imbibe za gine
washington ijwi rya amerika muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden ejo kuwimana niho yashika mu buyapani ni urugendo rwa mbere agize ku mugabane wa aziya nka perezida kandi ni mu gihe korea ya ruguru ihiga kugerageza ikindi kigendajuru ca misile ategekanya kubonana n'umushikiranganji wa mbere w'ubuyapani fumio kishida kuri uyu wa mbere aho agaragaza umugambi wo gukorera hamwe urudandaza uzoba urongowe na leta zunze ubumwe za amerika uru rugendo rubaye mu gihe ubutunzi bw'ubushinwa bwahungabanijwe na covid cumi n'icyenda amerika ikavuga ko rutumbereye kandi kugumana ububasha muri ako karere mu bisata by'urudandaza hamwe n'ivya gisirikare umushikiranganji w'ubushinwa ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu we ntabibona uko avuga ko yavuze ko ahubwo uru rugendo rwa perezida biden muri ako karere atakindi rugamije atari ugucanishamwo no kubiba imbibe kubiba intambara mu bihugu byo muri ako karere ka aziya
washington ijwi ry'amerika
nayo amakuru ku ntambara yo muri ikirere umukuru w'intumwa z'uburusiya mu biganiro by'amahoro na ikirere yavuze ejo ku munsi w'imana ko uburusiya bwifuza gusubira ku meza y'ibiganiro kugira barabe ingene amahoro yogaruka mu kiganiro yahaye televiziyo yo muri biyelorusiya vladimir medinski niwe aserukira intumwa z'uburusiya muri ibyo biganiro yavuze ariko ko Ukraine ariyo ikwiye kwerekana ko ifise ubushake bw'uko ibi biganiro bibandanya kuko ngo ni nayo iyafashe iya mbere mu kubihagarika ibiganiro hagati y'intumwa z'uburusiya na Ukraine byatanguye kuva uburusiya bwinjira muri Ukraine ku itariki ya mirongo ibiri na kane y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri abashikiranganji b'imigenderanire n'ayandi makungu b'ibyo bihugu ni ukuvuga uburusiya na ukraine barahuriye muri turukiya mu kwezi kwa gatatu ariko ibyo biganiro bagize byose uko byabaye nta nyishu byatanze ku ihagarikwa ry'intambara
Aloyize bigira imana urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu nongereye ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweb kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu by'ijwi rya amerika ingingo zigize igice ca kabiri c'ano makuru perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo felix tshisekedi arabandanya urugendo rwiwe mu burundi ni urugendo avuga ko ashaka kwigiramo ingene uburundi butunganya ivy'uburimyi n'ivya gisirikare akongera akanoganzamwo imigambi itandukanye yifuza gukorana n'uburundi celui qui me tient le plus à cœur c'est celui du chemin de fer qui passerait par euh, le burundi pour euh, terminer euh, au Congo, à Kindu plus précisément.
aha muri make perezida wa kongo felix tshisekedi chilombo avuga ko umugambi umuraje ishinga cyane ari uwa gari ya moshi ihuza uburundi na kongo mu rwanda naho muri make bamwe mu banyagihugu bivuza bakoresheje mituweli bagiriza amavuriro ya leta kutabakira neza tubafitiye n'amakuru agezweho mu gisata ca sport n'imikino aho tuza kwibanda kuri bal ibandanya kubera mu rwanda musangwa ikaze umukuru w'igihugu cya repubulika demokarasi ya kongo felix tshisekedi avuga ko ari mu rugendo mu burundi kuraba uko ashobora gutunganya ibikorwa by'amakoperative y'uburimyi mu gihugu ciwe afatiye ku karorero k'u burundi hamwe no kuraba uko yokwigira ku burundi mu gutunganya igisirikare mu rugendo yatanguye kuwa gatandatu akaza kurusozera no musi kuwa mbere amenyesha ko we na mugenzi we w'uburundi evariste ndayishimiye bazovugana ku mugambi rusange wa gari ya moshi uhuza uburundi kongo na tanzania inkuru tubaza mugenzi wacu elojurika neza umukuru w'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yari yitezwe gushika ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura isaha zitanu z'agatondo ariko yahageze isaha cumi n'imwe z'umugoroba ku kibuga c'indege citiriwe melchior ndadaye yakiriwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu mu nyuma yahavuye aja kwakirwa na mugenzi we perezida evariste ndayishimiye imbere y'umubonano n'ukwakirwa ku mazimano perezida felix tshisekedi na evariste ndayishimiye bateye igiti c'umwembe ku kirimba citiriwe kwa ntare kiri bujumbura nk'urwibutso bahejeje umubonano perezida tshisekedi yabwiye abamenyeshamakuru ko yaje mu Burundi kugira amenye Uburundi n'abarundi birushirije ariko kandi yavuze ko ashaka kwigira ku Burundi mu bisata bimwe bimwe bitunganijwe neza kurusha iwe harimo igisirikare Je viens ici pour euh, m'enquérir de ce qui se fait de très très bien ici, notamment par exemple dans l'agriculture, dans les, les coopératives agricoles, pour voir comment est-ce que euh, c'est organisé ici.
naje kuraba ibikorwa neza hano byiza kurusha iwacu nko mu bijanye n'uburimyi amakoperative y'uburimyi turabe uko bitunganywa hano turabe uko igisirikare cubatse kikisahiriza ubwaco ni ibintu dushaka natwe kuja gukora iwacu imigambi irahari iduhuza mugabo mfise ku mutima cane ni wa gari ya moshi iyo nzira y'indarayi izova muri tanzania ice mu burundi hanyuma iherezo ribe muri kongo muri kindu turafise n'umugambi wo kubaka ikiraro gihuza kiva ibumanuko n'imwe mu ntara z'uburundi Une des provinces euh, ici aussi au Burundi.
niko yavuze ku kibuga c'indege ca bujumbura amajana y'abakongomani babi bujumbura bari baroye gutegera perezida cisekedi uyu musore aravuga ivyo yifuza ko abakuru b'ibihugu vy'uburundi na kongo boganirirako na cane cane ukoroheza abanyeshure b'abakongomani n'ivyerekeye umutekano uhungabana mu buseruko bwa kongo icyo twifuza yuko yoganira n'umukuru w'igihugu ni kubyerekeye irya taxe ya kovide kuko abanyeshuri benshi bariko barinjira mu burundi irya tesite ya 15 dolari iri hejuru rwose ikigira kabiri ni gutya gu- gufasha abanyeshuri kuronka impapuro zibafasha kwiga ahaa baripoze ah, ata bapolisi bariko baraza kuba- kubaronderezako amadokima aha dusaba ko umukuru w'uburundi w'igihugu cy'uburundi yoganira n'umukuru wo muri kongo gufasha kuko aka karere k'iwacu ko muri este yo- yo muri- yo muri kongo hatekane habe amahoro ah, ameze neza umukuru w'igihugu c'uburundi ntaco yavuze yahejeje kubonana no kuzimana mugenzi we wa kongo uru rugendo perezida cisekedi azosozera kuri uyu wa mbere ruzomushikana mu ntara zo hagati mu gihugu harimo gitega irimwo umurwa mukuru wa politike ku birometero birenga agati ijana uvuye i bujumbura aho yashikiye ibaye incuro ya kabiri perezida wa kongo wagendera uburundi irya mbere hari ku itariki ya cumi na gatanu ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda akaba yakiriwe na nyakwigendera perezida pierre nkurunziza yatwara uburundi ico gihe umwaka umwe imbere y'uko ashengera hamaze gutunganywa amatora yatsinzwe na perezida ndayishimiye baturuka mu mugambi umwe cndfdd uri ku butegetsi kuva mu bihumbi bibiri na gatanu eroge burikaneza ijwi rya amerika Eloge Wirikaneza urakoze tukivuga ku vy'urugendo rwa President wa Republika ya Demokarasi ya Kongo mu Burundi abanyagihugu ba mu gisagara ca Uvira bamusaba ko yovugana na mugenzi we w'Uburundi bakavanaho amadolari 15 y'igipimo ca Covid ya 19 abakongomani barinda gutanga kugira ngo binjire mu Burundi umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo yaduteguriye inkuru ikurikira bamwe mu baturage b'abakongomani barimo bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse n'abandi bantu ku giti cyabo bakunze gukorera ingendo mu gihugu cy'u Burundi baganire n'ijwi rya Amerika bari mu mujyi wa Uvira bifuza yuko mu ruzinduko rw'iminsi itatu perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ari gukorera mu Burundi guhatorera umuti ikibazo cy'ubwinshi bw'amafaranga abakongomani bishura y'igipimo cya covid cumi n'icyenda uko banyuze ku mupaka wa Gatumba icyo twifuza cya mbere ni ukorohereza abaturage uruja n'uruza hariya ku mipaka kuko hari ikibazo cya kovide ah, twishyura twishyura amafaranga menshi cyane ba- bagapima abantu hano ku mupaka wa kongo nyuma y'iminota itanu bagasaba kandi bagapima i- itesiti imwe tukabona ibyo ngibyo ko ari ukuremera abaturage bashake ukuntu uruja n'uruza barworohereza kenshi tuje bujumbura kuko ariho eh, ubuvuzi bu- eh, buteje imbere paraporo n'aha mu gihe wa uvira ariko biri mu kuba blocage ku bashaka kuja kwivurizayo birakabagora ico twasaba kuko perezida w'u Burundi na perezida wacu wa Kongo bavugana bakadukurira ico kintu ari amafaranga ya covid akavaho bikorohereza abagenzi dore ko na covid yashize vida yaranashize ntayiriho kuko isa ayo mafaranga agumaho kubera ubwinshi bw'amafaranga y'igipimo cya covid cumi n'icyenda abaturage basabwa yatumye bamwe muri bo bareka imirimo bari basanzwe bakora irimo ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndabunguye kisegedi yari asanzwe ari umushoferi utwara abagenzi uvira bujumbura amaze imyaka ibiri adakora kubera amafaranga y'igipimo cya covid cumi n'icyenda bishura Eh, ku munsi twavaga hano mbere covid itaraba tukava hano tukaja i burundi Eh, umushoferi umwe yageraga ku kuruse zibiri eh, zaba nyinshi ni zitatu ariko buri munsi twakoraga kubera covid yabaye iyi ni imyaka ibiri ntabwo tukira twambuka dukora amafaranga ni menshi 15 dolari ku barundi 5 dolari ku bakongomani wareba guparika imodoka muri parikingi kugira ngo ugende ukabura abakiriya nta bakiriya bagenda kugira ngo batange ayo mafaranga Eh, natwe abashoferi twaparika imodoka hariya tukabura abage- tukabura abagenzi twasabaga perezida wa kongo n'ubu burundi bakureho iriya kovide kuruziza serge we ni umurundi ukora imirimo y'ubwubatsi muri uvira nawe yemeza yuko amafaranga ya covid cumi n'icyenda basabwa ari menshi perezida w'uburundi n'uwa kongo bari kumwe barakwiye kuba nk'ababyeyi bakarandika ikibazo kugira ngo imigenderanire yabo ibandanye bakatwugurira imiryango batarinze kudusaba amahera ya kovide kuko kovide yararangiye uvuye muri kongo uri kurasubira mu burundi bakagutsa idolari icumi mu burundi zitanu udusanga twe udufaranga warusiriye umuryango ukazisanga usitse mu muryango atatu ufise umukongomani nawe yinzira afise ibibazo kuko muri kongo arariha zitanu mu burundi akariha idolari cumi na zitanu nawe nyine usanga umenga ntiyorohewe hagati y'abarundi n'abakongomani twari dukwiye bari bakwiye abaperezida kumvikana bakatworohereza usibye amafaranga y'igipimo cya covid cumi n'icyenda aba baturage bifuza ko avanwaho n'abaturage b'abarundi bakorera imirimo yabo muri kongo nabo bifuza yuko bakuru b'ibihugu byombi bavana amafaranga ya viza asabwa abarundi bakorera muri kongo icyo kibazo cya dege ntabwo kirangiza none nk'ubu urishe idolari cumi na zitanu idolari cumi na zitanu urupapuro rwa degene rumara amezi atatu amezi atatu rukaba ruhetse bagufashe utari ufise baguca idolari cumi iki urumva bicaye babahatana n'icyo kibazo bakwiye tugikurira ni nako twinjira twararishe kandi tukaba tuzwi mu gihugu umva kubitu kukuhurira natwe wabona n'umukongomani agiye mu burundi cyangwa mu burundi afise ikimuranga ntandi mahera bamwaka rero natwe bakwiye kureba no muri kongo icyo kibazo bakagikemura bakagitukuraho n'icyo cya degere iki kibazo cy'ubwinshi bw'amafaranga y'igipimo cya covid cumi n'icyenda asabwa abaturage b'abakongomani banyura ku mupaka wa gatumba mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri cyagarutsweho mu nama yabereye uvira yahuje abakuru b'intara zitandatu zihana imbibi n'intara ya kivu y'epfo ariko kugeza ubu ntaragabanwa vedasi ngabo ijwi rya amerika uvira mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cy'u rwanda abivuza barinze gukoresha mituweli bavuga ko bitaborohera kuronka abaganga babakira b'abahinga bamwe mu barwaye indwara zikomakomeye zisaba abo baganga bemeza ko iyo bataronse uburyo bwo kuja mu mavuriro yigenga amavuriro ya leta abakira yatevye ku buryo bishobora kubaviramwo no gutakaza ubuzima leta yemeza ko iri kuriga ikino kibazo mu vyumva mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu i kigali mu rwanda asumta kaboshye
ni kenshi abaturage bakoresha ubwishingizi mu kwivuza bwa mituweli do sante bakunze kugaragaza ko hari ubwo bahabwa serivisi batishimiye icyo bahurizaho kenshi ni uko abafite ubwishingizi bwa mituweli bafashwa kwivuza indwara zoroheje ariko iyo bagize ibyago byo gufatwa n'indwara zikomeye zibasaba kwivuriza ku baganga b'inzobere bibabera ihurizo kugeza n'aho bashobora gutakaza ubuzima aba ni bamwe mu baturage twasanze ku bitaro by'i Masaka mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali bari bampaye transfert ngo nce muri scanner mpageze kandi nari ndembye pe barambwira ngo uzaza mu kwezi gutaha kandi ndi mu bitaro deje noneho byabaye ngombwa yuko dushakisha uburyo bwo kujya muri prive njya gutanga amafaranga muri prive kugira ngo bandamire kuko iyo batamfatirana rwose pe mba narapfuye guca mu cyuma ntabwo byoroha hari ubwo baguha randevu yo kuzagaruka iki kibazo cyiyongeraho icyo abaturage bagaragaza ko cyo kubura abaganga bahagije gituma ugannye ivuriro ashobora gutegereza umunsi cyangwa iminsi ibiri rimwe na rimwe hakaba hashirira n'igihe umuturage atarakirwa kubura imiti mu bigo nderabuzima nabyo bikomeje kugaragazwa nk'ibibangamiye abafite ubwisungane mu kwivuza bwa mituweli do sante nko mu gihe mfite ikibazo cya debete kwitera imiti ariko ushobora kuza hano mu kwezi gushize nabuze imiti kandi iyo miti nibwo buzima iyo nayibuze nyine no gupfa napfa ariko turaza hano bikatubwira nta miti ihari naraje rwose birinda bigeza nka saa yine z'ijoro ntari namenya ngo ndwaye iki mbese basuzumye ndara hano ku ntebe leta y'u rwanda ivuga ko ifite ikibazo cy'abaganga b'inzobere kuko ifite mu gihugu hose magana atandatu mirongo inani n'icyenda gusa minisitiri w'ubuzima mu rwanda dr ngamije daniel asobanura ko ubu bafashe ingamba zo kubongera aho buri mwaka bagera kuri mirongo itatu basoza amashuri yabo minisitiri ngamije akumvikanisha ko ubu banoroheje uburyo abarwayi bafashwa kugera ku mavuriro yisumbuye niba hari serivisi tuzi ko itangwa byanze bikunze nko muri king faisal hospital wenda indwara z'umutima n'ibindi mu gihe hari umusipesiyalisite umubonye uwo murwayi mu bitaro bya disitirigiti si ngombwa ngo akore rwa rugendo rwajyaga rumunyuza muri CHK akazabona kugera kuri Faisal ibyo byavuyeho hari amasezerano twashyizeho umukono mu cyumweru gishize na Faisal atuma umu- umurwayi ubonwe n'umusipesiyalisite kandi akaba azi ko iyo ndwara ivurwa gusa muri muri muri king faisal hospital ahabwa transfer akajya muri king faisal hospital akanavurwa nubwo ayo mavugururwa akomeje leta yemera ko muri ibi bihe mu mavuriro amwe n'amwe hagaragara ikibazo cy'imiti idahagije cyangwa se rimwe na rimwe ikaba yabura ni ikibazo kijyanye cyane cyane n'abantu bagemura imiti batsindiye amasoko muri ikigo cy'igihugu gishinzwe kuzana imiti nabo bafite ikibazo cya cya transport eh, mu buryo buri international murabizi transport yahungabanyijwe n'ibibazo byinshi biriho ku isi bityo rero icyo twagikozeho ni uko twashatse mu gihugu abandi ba grossist cyangwa se uh, sellers bafite imiti uh, ku buryo twayigura noneho tuka- tugasapurayinga farumasi z'uturere nazo zigasapurayinga ibigo nderabuzima usibye ubuke bw'abaganga b'inzobere baboneka mu rwanda na bake bahari bahitamo kwigira mu mavuriro yigenga cyangwa gukora indi mirimo idafite aho ihuriye no kuvura kubera ko mu mavuriro ya leta abaganga bahembwa make kandi bagakora amasaha menshi imibare itangazwa n'urugaga rw'abaganga mu rwanda igaragaza ko mu rwanda habarurwa abaganga b'abanyarwanda igihumbi magana atatu na cumi n'abanyamahanga magana cyenda bose hamwe bakaba ibihumbi bibiri na magana abiri na cumi muri abo akaba ariho hagaragara umubare w'abaganga b'inzobere imibare ihari kandi yatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare igaragaza ko ugereranije n'abaturarwanda bose babarirwa muri miliyoni zirenga cumi n'ebyiri n'umubare w'abaganga bahari umuganga umwe abarirwa ku barwayi bagera ku bihumbi bitandatu buri mwaka uyu mubare ukaba ari munini utatuma abaganga bita ku barwayi uko bikwiye asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda agezeho mu gisata ca sport duhereye mu rwanda akomeje kubera amahiganwa ya bal umenyesha amakuru wacu wa sport jean claude munyandinda ariko abidukurikiranirana hagufi
mu mikino y'akamaramaka ya basketball africa league irimo kubera mu rwanda ikipe ya reg basketball club ihagarariye u rwanda yasezerewe rugikubita muri kimwe cya kane kirangiza yakuyemo n'ikipe ya forces armee polisi yo muri cameroon mu mukino wabaye ejobundi kuwa gatandatu itsinze amanota mirongo itandatu n'atandatu kuri mirongo itandatu n'atatu muri uyu mukino ikipe ya fap yakomeje kurusha imbaraga ikipe ya reg kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo umutoza w'iyi kipe y'abasirikare n'abapolisi bo muri cameroon françois egey yatangaje ko biteguye neza kandi ngo bagomba kwitwara neza imbere y'ikipe iyo ari yo yose bazahura batitaye ku kuba baraje ku mwanya wa kane mu itsinda rya nili ryakiniraga i Cairo mu misiri Quatrième, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire pour nous parce que ibyo kuba twaraje ku mwanya wa kane ibyo ntacyo bivuze kuko iyo tuza guhabwa amahitamo ngo duhitemo ikipe tuzahura twari kwihitiramo sirake yo muri guinea kuko nayo yabaye iya kane ubwo rero twisanze tugomba gukina na reg basketball club kuko yari yabaye iya mbere muri sahara twarayize tubona ni ikipe nziza ikindi kandi izaba ikinira imbere y'abafana bayo ibyo rero byatumye tubwira abakinnyi bacu tuti ni ukwitonda mugakomera mu mutwe muzaba murusha abafana benshi ibyo rero twabishyizemo imbaraga nyinshi bituma dutegura abakinnyi bacu neza tubafasha gukosora amakosa ariko cyane cyane tubigisha uburyo bwo kugarira nababwira ko iyi kipe yacu yari ihagaze neza mu bijyanye n'ubwugarizi donc je pense qu'aujourd'hui, défensivement, on a encore prouvé que ces jeunes-là avaient beaucoup de qualité.
mu wundi mukino wa kimwe cya kane kirangiza wabaye kuwa gatandatu petero de rwanda yo muri angola yasezereye as ari muri maroke yitsinze amanota ijana n'abiri kuri mirongo inani n'icyenda mu mikino ya kimwe cya kabiri kirangiza iteganyijwe ejobundi kuwa gatatu ikipe ya forces armee polisi yo muri cameroon izahura na petero de rwanda yo muri angola naho us monastiri yo muri tunisia ikazacakirana na zamalek yo mu misiri tunyarukiye mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere irakomeje imikino igeze ku munsi wayo makumyabiri n'umunani ejobundi kuwa gatandatu habaye imikino ibiri ikipe ya espoir fc yanganyije na marine fc igitego kimwe kuri kimwe kuri stade kamarampaka i rusizi kuri stade ya kigali i nyamirambo as kigali yanganyije na bugesera fc ubusa ku busa ejo ku cyumweru habaye imikino itatu gasogi united yatsinze musanze fc ibitego bibiri kuri kimwe rayon sport itsinda etincelle fc ibitego bitatu kuri kimwe iyi mikino yombi yabereye kuri stade ya kigali i nyamirambo kuri stade umuganda i rubavu ikipe ya polisi fc yatsinze rutsiro fc ibitego bitatu kuri bibiri uyu munsi kuwa mbere hateganyijwe imikino itatu mukura victory sport irakina na gicumbi fc kuri stade kamena i butare kuri stade ya kigali i nyamirambo harabera imikino ibiri gorira fc irahura na apr fc guhera isaa sita n'igice hanyuma kiyovu sport ikaza gukina na etoile de reste guhera isaa cyenda kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona amakipe aza ku isonga ni abiri ariyo apr fc na kiyovu sport zombi zikagira amanota mirongo itandatu ikipe ya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni gicumbi fc ifite amanota cumi n'umunani n'umwenda w'ibitego makumyabiri na bibiri yari claude munyandinda i kigali
jean claude munyandinda urakoze reka aya sport duce tuyabandaniriza mu burundi imigwi ya flambo du centre na bumaru niyo izohura mu rukino rwa nyuma rw'igikombe c'umukuru w'igihugu mu mupira w'amaguru muri basketball naho ejo kwa mungu niho hasozerwa umunsi ugira gatatu w'ihiganwa rya basketball mu gihugu cose desire hatungimana abitugire ku muriri
muri izo nkino za basketball mu gihe abakunzi b'urwo rukino bari biteze ko imigwi nk'urunani na new star aba ariyo iri mu bibanza vya mbere siko biri kuko muri kino gihe hari umugwi wajimukana uwo mugwi ukaba watsinze brothers ku manota mirongo icenda na tatu kuri mirongo itandatu n'indwi muri jimukana uno mwaka bamenyesha ko atakindi barondera atari igikombe kristal gatabaza amenyereza uwo mugwi amenyesha ko bavyiteguriye hanini ni ishyaka ishyaka niryo dushyira imbere hamwe na concentration muri jeu on ne néglige pas l'adversaire match yose tuyifataho serieux nicyo gituma turiko turagerageza kumva muri ligue n'ibintu bigoye uru rugamba rucari kure tugerageza kurwana kugira ngo ikibanza ca mbere tukigumemo gushika faza ale ihere objectif yacu ni gutwara ligue gutwara ligue naho bisaba gu- gutsinda imigwi ikomakomeye twara hari imigwi ibiri tumaze gukina n'ivyo y'i bujumbura ubu- ubu n'ibiri ya ruguru nk'uko mwabibonye twe twatanguye mace nabi nta mace n'imwe nta mace n'imwe ko neglishe mu zindi nkino zabaye new star yatsinze young eagles ku manota mirongo icenda n'atanu kuri mirongo irindwi na rimwe umugwi wa rezipo utsinda egre noir amanota mirongo umunani n'abiri kuri mirongo itandatu n'atatu urunani rwatsinze rworohewe cyane brothers ku manota ijana na cumi n'indwi kuri mirongo itanu n'atatu nayo umugwi wa remesha ukaba watsinze dinamo mu rukino rwari rukomeye cyane ku manota mirongo itandatu n'atanu kuri mirongo itandatu na rimwe mu mupira w'amaguru naho kuri uno w'imana hari haramutse haba inkino zo gusubiriza mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu umugwi wa flambo du centre watwaye igikombe cy'uburundi ukaba washyize mu rukino nyuma mu gutsinda egre noir ibitsina kuri bitatu mu minozi ibiri mu rukino rwa mbere flambo du centre yatsinze egre noir ibitsindo bibiri kuri kimwe mu rukino rwo gusubiriza iyo migwi yose ikaba yatandukanye inganya ibitsindo bibiri ku bindi kugeza ku munota wa nyuma w'urukino egre noir niyo yari imbere baza kuyigombora ibona gutakaza amahirwe yo kuzokina urukino rwa nyuma emenzo habonayo amenyereza egre noir amenyesha ko mu mupira w'amaguru ariko bigenda bagomboye ntitwadufite maci kuva ku ntango gushika ku mpera barashobora gutsinda baragomboye ntibaza ko n'umupira n'umupira w'amaguru aba byinshi navuga ko nta menye ngo byabaye byashitse mugabo nibaza ko niko byakirwa nyine nibaza ko igikuru tugiye kuza- gutegura ibigiye kuza mu nyuma Eh, ku mwanya tuve mu mahiganwa nibaza ko nta byinshi navuga kuri uyu munsi rukundo jean dodieu icegera c'umumenyereza wa flambeau du centre amenyesha ko kubona baratwaye igikombe c'uburundi bitababuza kugwanira ibindi bikombe ahubwo ngo bibaha inguvu natwe tuyitegura n'ishaka rikomeye kuko ejo twarahuye na perezida muco yadutumye n'igikombe cya coupe du perezida kirimo kuko rasikora fore saison passe batsinze kuri finale ntitugere gusubira gukometa la même erreur nubwo tuzokina na buma muri wayo ni ekipe turespekta nayo tuzi ko iryo shyamba ingufu nyinshi ngo bavana kubona tike yo gusohoka nga turize ko tuzitwara neza nubwo tuzakina na buma muri iwayo narabwiye abantu ko igikombe twaronse la la fois passe tugifata nka motivation mu ma coupe turiko turakinira sigaje inyuma izi zibiri twari dusigaje turizera rero ko rero twakoze saison passe tuzobyitangira icyo imana izaturose ejo tuzashima mugabo iyo objectif turayifise kugeza ku kanyuma mu rukino rwa nyuma flambeau du centre izokina na buja city yatsinze ibitsindo bitatu ku busa mu nkino zibiri zahuje iyo migwi mu rukino rwa mbere umamura yatsinze igitsindo kimwe ku busa mu rukino rwa kabiri itsinda bibiri ku busa uwo mugwi w'igisagara ca bujumbura tubibutse ko utwaye ico gikombe c'umukuru w'igihugu aca aserukira uburundi mu nkino za afurika z'abatwaye ibikombe iwabo desire hatungimana kigali ijwi rya amerika
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti bakunze mwarimu duteze amatwi aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoro mari kumwe na joy diane ninahazwe yakoze nadia yataha yabyegeranije ahanje turaza kuba turi kumwe mu yandi makuru aza kubagezeho mu mwanya uri imbere mu kurindira mubandanye kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye by'ejo rya amerika